right my people welcome back onto this channel hmm, my people no be small thing they happen oh all right oh still on the matter hmm, well onto this hmm femi fani they finally exposed oh. hmm, for betraying chief sunday igboho i know a lot of people go say eh He go shock many people He <laughs> shock you abi All right, my people. exactly Waiting, they happen hmm well if we remember some months ago we be say hmm femi fani kayode visit uh, chief sunday igboho a lot of people ah come dey look and say ah this, this femi fani kayode oh. ah at least in uh, one of the good supporter of uh, chief sunday igboho everybody come dey like ah ah ah dis man try o chief sunday igbowo respect am say ah at least our father femi fani kayode sef himself don speak up na so chief sunday igbowo dey talk. say himself dey support odua nation my brother, hmm, finally o e don expose o the thing don reveal o hmm. okay o and uh, as we dey talk right now hmm, Femi Fani Kayode o everybody don know say na him even dey in charge <laughs> hey, na him be the major person wey even betray Sunday Igboho wey carry DSS show am everything e shock you abi <laughs> e shock me too when the whole thing come out <laughs> so na him be the person wey tell DSS everything. everything all the corner for chief sunday go house my god Now, wow hmm don't they talk this thing say betrayer. dem plenty betrayer everywhere yoruba traitor everywhere oh now we don't see him. no wonder people come They say no wonder this man afta don't come meet sunday go. This same man too Now he happen to be friend to the kano hmm. at the end of the day he just don't do wetin he need to do waka <laughs> He don He don't. pre ten d like saying him na him friend He dey always dey talk am say hmm, igbowo sunday igbowo na him friend na so he dey always dey talk am but with wetin we don get now wey we don gather now. Hmm, This man don don dey exposed now and many people don say hmm well dem no go allow this man sit down carry water drink o oh. hmm, all the youth now dey para everybody dey vex say which kind wahala be this? which kind man be this? why wetin igbowo do am him come to sunday igbowo house come dey ask am make some kind things at the end of the day dem don come tell us hmm, say na the governor of kogi state talking about uh, governor yaya bello now na dem rehearse with oh dem rehearse with uh, femi fanikayode say make im carry im leg waka go igboho house make im go tell chief sunday igboho say hmm, dis agitation wey you dey talk about if una remember dat time chief sunday igboho dey say come 2023 no election Say that is why then they go rally. They tell all the Yoruba people, say we know they vote. Oh. Say no election for 2023. And then you know, say all these people will be say they don't then they campaign. Even as at that time, oh, where we say with the year, uh, eh, uh, eh, the governor of Kogi State himself come the campaign say ah so him must become the next president of nigeria oh. hmm. so now when chief sunday igboho come the rally they talk say like this like this oh. 2023 no election Not knowing say e dey vex all of them. yes so e dey pain dem so na im dey come look say hmm, which person we go fit send go meet igbowo wey be say igbowo dey always dey respect and if una remember that time igbowo dey always dey say ah àwọn Baba wa Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé àwọn gan náà wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè. Okay hey i know some people go understand we say if you dey follow igbowo that time you go remember the statement say àwọn bàbá wa Fani Kayode wọn ti sọ̀rọ̀ sókè and uh, Chief Sunday Igboho respect Fani Kayode well well wey whether na him come enter Fani Kayode head come look say oh Chief Sunday Igboho na him friend na him he don whether he don no do meeting with. Uh, governor of uh, kogi state yaya bello finish come say no wahala me i go go check everything wey dey there i go go see wetin dey happen and then meanwhile dem come tell am say go tell igbowo say dis thing wey im dey do make im bring am come down say becos 2023 election must Oh, dis one wey im dey rally everywhere southwest to all di whole southwest im go abeokuta that is ogun state im cover ogun state im cover ekiti He go Ondo. He go plenty places for Southwest. Say, as far as 2023 it concern, oh, my people, make una no vote them. Oh. and this one they paint them. like they call you and don't see say sunday go no be person We be say them go fit handle <laughs> They no say the man eh na they no fit handle am They call the reason say oh which person go fit send wey go go spy di place wey go go see wetin dis guy carry for body sef wetin be di kind power wey im get na him dey come reason am say di only person wey fit do am wey dem know say betrayer dey inside im blood wey go fit perform di duty even if dem don give am small something now im go im go just lock up run am anyhow so na him dem call femi fani kayode o na im femi fani kayode enter deceive igbowo anyhow im pre ten d like say igbowo na im friend im dey lis ten im dey yarn hmm. my god oh, no wonder hmm. some dem don first warn chief sunday igbowo say all dis pipo wey be say you dey allow make dem dey come your side i remember dat time dat warning say all dis pipo say dem come spy ni o dem come spy ni o no be say dem love you make you dey careful no grant anybody interview we hear those things that time we no know say na all these people, na im dem dey tok about sotey when dem enter chief sunday igbowo house After dem don break break everywhere kill kill pipo wey dss come say dem no see igbowo na im dem come still dey tell am say make dem come dey tell all the dss say make dem go back say why una go say una no see igbowo say make una check inside all those ceiling if you don hide inside ceiling <laughs> hey hey make you know say some kind people dey o oh, wey be say dem wicked dem be betrayer hmm, dem be spy okay na him come say okay make una check inside all the ceiling after dem don break break ceiling oh e get some cats wey dey for the compound make una catch all the cats. make una kpai all of them. e fit be say e don turn to one so sotey dem even arrest one cat hey my god o oh. no be small thing, o oh. hmm that is why for this life my brother. hmm anybody wey be say you dey carry as your friend make you know am well o oh, because. Hmm, wickedness ìfú Obodo nigeria ìfú dis world o oh. mm -hmm. make all of us make we shine our eye so na wetin i carry come be that o oh. hmm. this man eh this man eh well o oh, a lot of people don dey vex dey don para say no worry we know wetin you go do you uh, you this fani kayode we know wetin we go do you we no even no wonder where you dey jump jump from uh, one party to the other party from pdp e don run enter apc <laughs> People, pipo e shock everybody ah e shock everybody All right, oh my people, na so e be unto this one make una no forget to subscribe to this channel with love oh, from pilado world una thank you